turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika muri uganda naho ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi yarayisohoye imitaha yo guta muri yompi umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu yoav galant yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna basi n'umwe mu ndongozi z'umurwi wa hamas wo muri palestina abantu b'abayobozi b'inzego zikomeye ibihugu nk'igihugu cy'igihugu gifite n'abanywanyi bayo inshuti amerika amahirwe ni makeya uyu ni frank mwine umuhinga mu by'amategeko mpuzamakungu mwiga nino ku isi yandi tubafitiye matt gates yari yatowe na perezida donald trump aheruka gutsindira amatora ya amerika ngo azomubere umushikiranganji ajeje ubutungane yabivuyemwo muri afurika repubulika demokarasi ya kongo yemeje ko iryinyo ry'inzahabu rya patrice lumumba yarondeye intara yo kwikukira ico gihugu atawaryivye intatemwa ryahoramwo yatewe ku munsi wa mbere ido n'ido ni mu kanya nongere ndabaha ikaze ntuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru tuyahera muri leta zunze ubumwe za amerika matt gates yari yatowe na perezida donald trump aheruka gutsindira amatora ya amerika ngo azomubere umushikiranganji ajeje ubutungane yabivuyemwo ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo matt gates yabivuyemwo inyuma y'uko amatohoza yo ku rwego rw'igihugu ku byo yagirizwa ko yasambanije abana b'abakobwa batarakwiza imyaka byateye amazinda ku bijanye n'ingingo yo kumwemera mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ubutungane gates yahoze ari umushingamateka w'umurepublikani wo ku rwego rw'igihugu aturuka muri leta ya florida atangaje ko ahevye kurondera kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane inyuma y'uko abonanye n'abakenguza amateka mu kigoro yarimwo ko kurondera ko bamushigikira mu mugambi wiwe wo kuyobora ubushikiranganji bujejwe ubutungane matt gates yavuze ko bigaragara ko ibibandanya kuvugwa kuri we biriko bisamaza kandi vyononera igikorwa gikomeye ca perezida yavuye mu matora donald trump n'icegera ciwe jd vance co gutegura gushikira icesa amabanga yabo mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu yavuze ko ata mwanya uhari wo gutakaza ko kubera izo mvo akuye izina mu barondera kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane gates yavuze ko umushikiranganji ajejwe ubutungane azoba agenywe na trump azotegereza kuba ahari kandi yiteguye kuva ku munsi wa mbere w'akazi wa leta yiwe kuba matt gates ahevye kubandanya kurondera kuba umushikiranganji ajejwe ubutungane bizogeramira umugambi wa perezida trump wo gushira basoma mbike biwe muri leta yiwe nshasha ni ikimenyetso kandi ca mbere ko abo mu mugambwe wiwe bashobora kutazokwemera abantu bose ariko aragena muri leta yiwe ijwi rya amerika amakuru yacu tuyabandanize ku mugabane wa afurika iryinyo ry'inzahabu rya patrice lumumba incungu y'ukwikukira kwa repubulika ya demokarasi ya kongo ntigibwe umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yavyemeje ahumuriza abari bibaza ko ryibwe inyuma y'uko abataramenyekana basambuye intatemwa yiwe iri kinshasa kuwa mbere w'inondwi jacquemain shabani atwara ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri kongo yavuze ko iryinyo rya lumumba rikingiwe cane ntiyigeze avuga ikibanza ririmwo yamenyesha amakuru bitandukanye vyo muri repubulika ya demokarasi ya kongo na mpuzamakungu birimwo bbc vyavugishije umukobwa wa lumumba yitwa juliana lumumba bivuga ko amakuru ava mu ryango yemeza ko igihe intatemwa yaterwa iryinyo rya lumumba ritari muri yo ntibavuze igihe ryavanyweyo n'igituma ritari ririyo umuryango wa patrice lumumba wavuze ko ubabajwe n'ivyabaye wongera usaba amatohoza yihuse kugira ngo ababikoze babibazwe leta ya kongo nayo nyene yamirije ivyabaye yongera itangaza ko abantu batandatu bakekwa kuba bakoze ico yise ishano ribishe bamaze gutabwa muri yompi mu gihe hari abandi babiri ikiri kirarondera intatemwa ya patrice lumumba yubatse mu vyuma vy'amabeton yubatse hafi y'umunara muremure uranga umurwa mukuru wa kongo kinshasa amenyesha amakuru bashitse aho iri bavuga ko abayiteye bamenaguye umuryango wayo ugizwe n'ibiyo mu gihe mu bisanzwe iyo ntatemwa yagendagwa n'uwivyifuza wese igihe cyose avyifurije ubu irugaye kandi umutekano wawo wakajijwe patrice rumumba yarondeye intara y'ukwikukira kwa repubulika ya demokarasi ya kongo yishwe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe afise imyaka mirongo itatu n'itanu inyuma y'igandagurwa ryiwe ikiziga ciwe caturijwe acide umupolisi wo mu birigi yarahagarariye ibikorwa vyo kumuzimanganya burundu aja kugumana iginyo ryiwe ry'inzahabu ubirigi bwasubije kongo iryo ginyo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri vyafashe imyaka myinshi kugira ngo repubulika ya demokarasi ya kongo imenye ko hari igihimba ca lumumba casigaye vyamenyekanye umwe mu bapolisi bagize uruhara mu icwa ryiwe atanguye kuvyigamba mu bimenyeshamakuru abategetsi b'ubirigi bahavuye barisanga ku mukobwa w'uwo mupolisi ijwi ry'amerika duce tubandaniriza muri kenya perezida w'ico gihugu william ruto yafuse amasezerano atavugwa ko rumwe icagiranye n'isosiyete yo mu buhindi adani group ayo masezerano yari agamije gusanura no kwagura ikibuga c'indege mpuzamakungu co ku murwa mukuru nairobi citiriwe jomo kenyatta fidel niyongabo aragarutse perezida wa kenya william ruto yafuse kandi amasezerano leta yiwe yari yagiranye n'isosiyete adani group ku vyerekeye isosiyete y'igihugu itanga umuyaga nkuba mu ijambo ry'impera z'umwaka yashikirije abanyagihugu ruto yatangaje ko yategetse inzego zibigenewe gufuta buno nyene amasezerano leta yari yagiranye n'isosiyete adani group vyatangajwe na perezida ruto bibaye umunsi umwe inyuma y'uko leta zunze ubumwe za amerika zegetse ivyaha vya ruswa n'ubundi busuma ku washinze iyo sosiyete adani group gotan adani perezida wa kenya william ruto yatangaje ko kubera ibyaha bitari by'agaseseshwaramuri bya ruswa gotan adani yagirijwe atagonanywe ku vyerekeye gufata ingingo ikwiriye perezida ruto yatangaje ko leta yiwe igiye gutangura buno nyene kurondera abandi bishobora gukorana abakozi bo ku bibuga by'indege zitwara abantu n'ibintu muri kenya bari bahagararije akazi mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka biyamiriza amasezerano y'agaciro k'umuriyaridi n'imiliyoni amajana umunani na mirongo itanu y'amadolari leta yari yagiranye n'isosiyete ya dani group yerekeye gukodesha mu kiringo c'imyaka mirongo itatu ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe jomo kenyatta ku mugwa mukuru wa kenya nairobi aya makuru n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika inama y'abepiskopi katolika mu burundi u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo yari kwibera i bujumbura mu burundi kuva kuwa kabiri ishimikira ku kungene amahoro arama yotsa imbatara mu karere k'ibiyaga binini vya afurika iza guhera uno munsi kuwa gatanu ni inama ije ikurikira izindi zabereye i roma mu butaliyano mu mwaka uheze niyabereye igoma muri kongo uno mwaka ikibazo c'impunzi n'imipaka yugawe hagati y'uburundi n'u rwanda kiri mu vyo abasenyeri bayirimwo bashira mu murwi ihu bibaraje ishinga mu kiganiro nagiranye na musenyeri bonaventure nahimana atwara inama nkuru y'abepiskopi katolika mu burundi akaba ari we atwara na diyoseze nkuru ya gitega iri ku murwa mukuru wa politike yagarutse ku cabatumye gutangura amanama nk'aya amaze kuba kabiri kandi agiye kubandanya aba muri kazoza abepiskopi bahuriye muri iyo nama barabonye yuko kurondera amahoro muri kano karere ari nkenerwa duhereye ku biriko birabera mu buseru bwa kongo aho ingwano igenda yisubiriza kandi yaje yiyongera no ku zindi ngwano zari zabaye muri kano karere aho abantu bapfa abandi bagata izabo bakangara eka hakaba n'inkurikizi zituma abantu batabaho neza ayo manama iyo aheze muraheza mukegera abategetsi b'ivyo bihugu mukababwira ico mwafunditse mubibabwira ijwi ryanyu mwibaza ko ryumvigwa inama turimwo uyu munsi umugambi twapfunditse kuva mu mwaka uheze ni inama ishinzwe gutegura ingene twohava tukegera abarongoye ibi bihugu vyacu kugira ngo tubashikirize ivyo abanyagihugu barimo kandi na twebwe nyene tubavugira ubwa mbere twebwe tubabwira ko dushaka gutanga intererano yacu mu vyo vyose ngo amahoro agaruke muri aka karere kandi abo nyene tukabasaba yuko bokora ivyo bashoboye kugira ngo umwumvikano n'amahoro biboneke muri ibi bihugu vyacu ababibamo nabo bashobore kubaho mu mutekano no mu mahoro musenyeri nahimana bonaventure ntawuvuga amahoro ngo avuge iterambere ry'ako karere yirengagije impunzi zibarizwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo kandi no mu rwanda ziriyo ikibazo c'impunzi muri izo nteguro zanyu murimwo murakigarukako icyo kiri mu bidutuma tugira n'uwo mwitwarariko twese ikibazo cy'impunzi kiratubabaje kuko twarose naryo mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze kuja kugendera impunzi ziri mu buseruko bwa kongo turabona ingene babayeho nabi turabona ingene bata amashure ingene imiryango yose iva mu zabo biri no mu bidutuma tubona yuko bikenewe rwose yuko duheza twaraniye amahoro kandi izo mpunzi nazo zigashobora gusubira iwabo ni igikorwa rero twiteguriye gufashanya nabo bose babifise mw'uruhara kuko n'izo ngwano nk'uko biva zidaheze impunzi ntizishobora gutahuka ngo zisubire iwabo kandi arico cifuzo ca mbere nazo mfise ikibazo c'ababanyi batandukanye ibihugu bitandukanye nabo vyo vyugaraniranako imipaka gamusenyi ego nico nyene muri izo nkurikizi z'imigenderanire tuvuga yuko yari ikwiye kunagurwa kugira ngo haboneke umwumvikano hagati y'ibihugu vyacu uko ari bitatu tugasaba rero yuko ababirongoye boshishikara kuganira kugira ngo izo mbibe zugurugwe kuko n'ubundi amahoro niyoboneka abantu badashobora gutembera kuramukanya ngo baganire ibibazo muri ko muraca hirya no hino n'ibibazo bimaze igihe kirekire mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika ya demokarasi ya kongo bimaze imyaka irenga mirongo ibiri hagati y'u rwanda n'uburundi ho ni kuva muri bibiri na cumi na gatanu icuka cabaye kibi hari icizere mufise nk'abungere ba ekleziya katolika ko utwigoro twanyu hazogira ico tuvyaye ayo mananiza ari hagati ya bamwe n'abandi akahava vuba ego icizero turagifise icizero ca mbere ni cy'uko n'abanyagihugu bo muri kano karere badutera akama tubwira yuko by'ukuri nabo nyine bifuza amahoro kandi bifuza abo bafasha n'abo bavugira icyizere cya kabiri nacyo kikava no kuri abantu bose bari mu mashyirahamwe atandukanye nabo nyine bafasha kandi bakora ngo amahoro n'umwimvikano bigaruke muri kano karere tubagira tuteho ntituzobura abatwumviriza nabo tuja hamwe kandi ukabona ko hariho n'utwigoro tugirwa no muri ibi bihugu no mu babirongoye naho tudaca dushika ku bikorwa biboneka murabona kigoro kagirwa n'igihugu ca angola igihugu ca kenya ika n'abandi bose abafise utwo twigoro twose bagiye hamwe bagashira inguvu hamwe bakabona ko amahoro akenewe tuheza tukagira icyo dushitseko uno munsi hari abategetsi b'uburundi baba bakiriye hari ako mwotubwira muri duke mwoshobora kuba mwayaze canke biracari ibanga uyu munsi wabonanye n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu twari tugiye ko inama yabereye ngaha i bujumbura kumuramutsa no kumubwira nyene ibi bikorwa turimwo ingene ishyirahamwe inama z'abepiskopo muri aka karere zashinze uwo mugambi wo kuremesha amahoro kandi zishaka gukorana n'abarongoye bino bihugu gutanga intererano yazo ngo amahoro aboneke muri aka karere musenye y'ibonaventure na himana mutwara inama nkuru y'abepiskopi katolika mu gihugu c'uburundi mukaba murongoye na dioseze nkuru ya gitega turashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika ndabakengurukiye namwe rero ijwi rya amerika tukiri mu burundi abana bakuye mu ibarabara begeranirizwa mu kigo co muri komune mishiha mu ntara ya cankuzo ntibabayeho neza nk'uko abarongoye ico kigo bavyiganiye abakunzi b'ijwi rya amerika ico kigo gisanzwe kirererwamwo abana bashika hafi ku majana atatu babana n'abantu bakuze ivyo akaba ari ingorane kuri abo bana nk'uko babivuga abarongoye ico kigo basaba ko abana bogira ikigo cabo bwite kugira ngo bitabweho neza ni nkuru ya thierry ndayishimiye i kigali mu rwanda
abo ni abana bahoze mu ibarabara barerewe mu kigo kiri muri zone mu nzenze komine mishiha mu ntara ya cankuzo kugeza ubu ico kigo kikaba gifise abana bashika ku majana abiri na mirongo icenda na batandatu bagizwe n'abahungu n'abakobwa muri ico kigo kandi harimwo n'abakuze bagera ku majana abiri na mirongo itanu n'umunani bagizwe n'abagabo abakenyezi hamwe n'inkumi bose hamwe bakaba bangana n'amajana atanu na mirongo itanu na batanu ikigo ca mishiha kikaba gifashwe mu mugongo n'ubushikiranganje bujejwe gushigikirana akaba ari nabwo bubaronsa ibifungurwa kubavuza hamwe n'ibindi bya nkenerwa nk'uko bimenyeshwa n'uburongoye ico kigo jean batiste ndayizeye atangura asigura uko bakurikirana abo bana kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika birimwo kubafungurira n'amasuku ubwa mbere ngera tubakurikirana turabafungurira tukabakurikirana kugira kugira bakagira isuku turabavuza turonse ivyambagwa turaha impuzu bakambara mugabo abo turafise ikibazo kuko turuka kuronka abana benshi baje itariki mirongo irindwi z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka basanze atambuzi dufise urumva tuba twatewe tutiteguye mugabo twaratanze icegeranyo badukurira bariko barabirondera jean batiste ndayizeye amenyesha ko muri ico kigo bagira n'ingorane zo kutabasha kwitwararika abana neza kuko haguma haza abashasha bagifise imico mibi baba bakuye mw'ibarabara aha akavuga ko baca basubira kwanduza abo bahasanze kandi baba baragorowe baranahinduye ivyiyumviro intambo turoka kugira twari dusanzwe dufise abana twari tumaranye igihe tumaze kugorora tuba tumaze kubona ko twabavuye neza hanyuma bashaka tuzanamwo abandi bashashe urumva bamwe bashashe bavuga kwandukiza abari basanzwe babahaba urumva dushobora gutangura bushashe kubera bagiye mu ibarabara bafise ingeso rero zitandukanye kuko uri mwibaro bahagira ingeso nyinshi abo bana begeranirijwe muri ico kigo ca mishiha barafashwa mu kumvirizwa n'abahinga bakurikirana ubuzima bwo mu mutwe n'imibereho hakamenyekana icateye abo bana kuja mw'ibarabara nk'uko urongoye ico kiga bivuga amenyesha ko benshi bagenda bahinduka iyo baganirijwe neza ico kigo rero kikaba gifise imbogamizi zo kuba gicumbikiye abana n'abakuze ivyo jean batiste ndayizeye asaba ko abakuze leta yobaronderera ahandi baba ico kigo ca mishiha kikabica abana gusa kugira ngo bashobore kubakurikirana neza nk'uko abisigura n'ikigo cagenewe abana hama kigenewe abana haciye hazamwo abakuze abana n'abakuze musanzwe muzi yuko kubera nyene babere badashobora guhurira ku bintu ku bintu bimwe usanzwe cateza kuba ari ikigo c'abana akongera kandi ikigo c'abakuze ico dusaba ubwa mbere ni uko ikigo coba ic'abana gusa
kuri ibyo bibazo bashikiriza twagerageje kurondera abajejwe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kuko ari nabo bagize uruhara mu kwegeraniriza abo bana mu ntara ya cankuzo bakuwe mu bice bitandukanye bigize igihugu ngo batubwire ico bagiye gukora ngo batandukanye ikigo c'abana n'abakuze nitwabaronka ariko kandi kuri uyu wa gatatu ubwo uburundi bwifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahari wa gateka k'abana umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu sen idh watangaje ko hakiri ingorane nyinshi zibangamiye agateka k'abana mu burundi sixtive nyini muraba arongoye uwo mugwi kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi ry'amerika ubona ko hakiri utunenge mu gisata cyo gukingira agateka k'abana twavuga nk'abakobwa batwara inda batifuje ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyabaye akayobera abahinga mu gihugu abafata ibiyayuramutwe amashuri usanga ari kure mu bice bimwe bimwe by'igihugu hamwe n'ibindi twagomba twibutse abenegihugu bose ko uruhara rwabo ari ntangere mu gukingira abana amabi atandukanye uburongozi bw'ikigo ca mishiha kirererwamwo abana bakuwe mw'ibarabara busaba kandi ko bworoswa amazi meza muri ico kigo busaba kandi abagira neza n'abandi bose babishoboye kubarosa ibikoresho bikwiye birimwo n'ivyambagwa vy'abo bana ndetse n'abakozi kuko bafise bake cane bakurikirana abo bana sherive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye inama ngarukamwaka ya onu ku vyihindagurika ry'ibihe yatangwa igenekerezo rya cumi na rimwe ku kwezi ya azerbaijan iza guhera uno munsi kuwa gatanu bimwe mu vyo onu isaba ibihugu bitandukanye harimwo amasezerano mashasha yotuma haboneka amafaranga arenga imiliyaridi igihumbi y'amadolari agenewe gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere guhangana n'ihindagurika ry'ibihe imbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu inkuru y'umenyeshamakuru y'ijwi rya amerika darren taylor i johannesburg muri afurika y'epfo yashizwe mu kirundi na fidel niyongabo abari mu ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe ku mugwa mukuru wa azerbaijan baku babwiye ijwi rya amerika ko imwe mu ntambamyi zituma ata ntambwe zishikwa ko zishikwa ko ari ikibazo cyo kumenya niba ubushinwa bwotegereza gufasha kuriha igice kinini cy'amafaranga agenewe guhangana n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe mu bihugu biri mu manuko bw'isi ubushinwa bwo buvuga ko budategerezwa kuriha ayo mafaranga kubera iterambere ry'igisata c'amahinguriro yaco ryaje ritevye cane kugira ribe ryaragize ingaruka zikomeye cane mu kirere aho ubushinwa buhagaze nuko ibihugu biteye imbere cane cane ivyo muri amerika yo mu buraruko n'uburaya vyotegerezwa gutanga igice kinini c'amafaranga agenewe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kubera vyarungitse mu kirere imyuka igeramira ibidukikije mu kiringo c'imyaka amajana n'amajana yamara ivyo bihugu vyishuye mu kuvuga ko ubushinwa arico gihugu carungitse urugero ruri hejuru cane rw'imyuka igeramira ibidukikije mu kiringo c'imyaka itari mike irangiye bivuga ko ubushinwa burungika ibice mirongo itatu kw'ijana vy'imyuka igeramira ibidukikije irungikwa mu kirere muri rusange kw'isi mu ijambo yashikirije ku munsi wa mbere w'iyindwi mu ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe iri kibera mu gihugu ca azerbaijan umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe onu ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe simon stiel nta gihugu na kimwe yadomye ko urutoki ahubwo yashikirije abategetsi b'abanyapolitiki ubutumwa muri rusangi bw'uko botegerezwa gukora uko bashobora bagapfundika mu minsi mike iri imbere amasezerano yerekeye amafaranga yofasha guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe Simon Steele yagize ati
niba dushaka kugira icyo tugeraho muri iri huriro ntidushobora kuguma mu biganiro bitarangira ntidushobora kwirengagiza ikibazo nyamukuru kubera kuniganira inyungu z'ibihugu ku giti cyabyo bwite tubigenjeje gutyo ntaho byatugeza ahubwo bishobora gutuma umuhati wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ku isi usubira inyuma mu gihe tugomba kugira intambwe dutera zigaragara
din bebi wo mu kigo power shift africa gishimikira ko amafaranga ajejwe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe yoboneka yavuze ko ibihugu bitunze kurusha ibindi gushika ubu bidashaka kwemera uruhara rwavyo ku bijanye n'ubushuhe butera bwiyongera ku isi yabwiye ijwi rya amerika ko amatora aherutse kuba muri amerika yahaye intsinzi donald trump agiye kurongora amabanga ya perezida wa amerika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu biriko biba icitwazo co kudafata ingingo ku bihugu bimwe bimwe biteye imbere trump yavuze ko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe ari ibintu bitabaho akaba yaragabishije gukura amerika mu masezerano agenewe kugabanya imyuka igeramira ibidukikije yaremeye kandi igihe ariko ariyamamaza ko azokuraho imwe mu migambi igenewe gushimikira ku masoko ntanganguvu atonona ibidukikije din bebi yagize ati
twabonye ibihugu bitari bike byihisha inyuma ya amerika kubera amerika ni kimwe mu bihugu biteye imbere cyane mu by'ubutunzi kurusha ibindi ku isi kandi igiye kuyoborwa n'umuperezida utemera ko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kibaho byagize ingaruka ku kuntu ibindi bihugu bitari bike byifata turi kubona ibihugu bitari bike bisubira ku byo byari byaremeye byo gutanga amafaranga azafasha guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku isi cyane cyane ku mugabane wa afurika ibyo ni ukubera amerika bifitemo uruhare rukomeye
backtracking a lot on that because obviously the United States is holding the playing cards.
bebi yavuze ko bitazokorohera afurika n'izindi ntara zigeramiwe n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe guhangana n'icyo kibazo niyo amerika igihugu gitunze kurusha ibindi ku isi n'ubushinwa igihugu kiza mu kibanza cya kabiri mu kurungika mu kirere urugero ruri hejuru cyane rw'imyuka igeramira ibidukikije kurusha ibindi bihugu byo ku isi bitatanga intererano yabyo ku bijyanye n'amafaranga ajejwe guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku isi umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe onu ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe simon stiel yaribukije ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi ko gufasha ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi biriko bigeramirwa cyane kurusha ibindi n'imyuzure hamwe n'ingaruka z'uruzuba biri mu nyungu z'ivyo bihugu bifasha sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi ifise ititaro ilahe mu holande yasohoye imitahe yo guta muri yompi umushikiranganje wa mbere wa israel benjamin netanyahu na yoav galant yahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi cpi yasohoreye kandi umutahe umwe mu ndongozi zo mu rwo hamas wo muri palestina ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi cpi yasohoye amatangazo abiri atandukanye rimwe rireba netanyahu na galante wari minisitiri w'ingabo wa israel kugera ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi na kumwe turimo irya kabiri rivuga mohamed diyaba ibrahim al masri uzwi cyane cyane ku izina rya deyif kuri bose uko ari batatu urukiko rutangaza ko rubakekaho ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakozwe muri israel no muri gaza byibura guhera ku itariki ya munani y'ukwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kugera byibura kuri makumyabiri y'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane itariki umushinjacyaha mukuru karim khan yashyikirije abacamanza icyifuzo cye abasaba kumusinyira impapuro zo kubata muri yombi muri aya matangazo yo kuri uyu wa kane urukiko rusobanura ko abacamanza bose batatu nta n'umwe uvuyemo b'urugereko rwa mbere bahaye umugisha impapuro zo guta muri yombi netanyahu galante na deyifu iriya tariki ya munani y'ukwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ni umunsi wakurikiye igitero cya hamas muri israeli israeli ivuga ko icyo gihe hamas yishe abantu bagera ku gihumbi na magana abiri ishimuta bunyago abandi barenga magana abiri na mirongo itanu ijya kubafungirana mu ntara ya gaza muri palesitina aba bose abishwe n'abashimuswe bavanzemo abanyayisirayeli n'abanyamahanga nyuma y'igitero cya hamas israel nayo yagabye intambara simusiga muri gaza ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ishaka kurandura hamas burundu no kubohoza ingwate inzego z'ubuvuzi za palestina zivuga ko iyi ntambara imaze guhitana abanyapalestina barenga ibihumbi mirongo ine na bine hejuru ya kimwe cya kabiri cyabo ni abana n'abagore palestina ni umunyamuryango wa cpi naho israel yo ntirimo ntinemera ububasha bwayo ariko cpi yo yemeza ko ifite ubu bubasha ku byaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara bya israel mu ntara ya gaza israel yaba cyangwa itaba umunyamuryango wa cpi urukiko ruvuga ko impapuro zishakisha netanyahu galante na deyif zifungiranye mu ibanga rikomeye kugira ngo rukumire icyahungabanya umutekano w'abatangabuhamya bigamije kandi kurinda anketi zigikomeza rusobanura ariko ko byari ngombwa gutangaza icyemezo cyarwo kugira ngo abahohotewe n'imiryango yabo bamenye ko izi mpapuro ziriho koko israel yemeza ko deyif ari we wateguye kandi ayobora igitero cyo ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi mu mwaka ushize muri israel mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka israel yatangaje ko yanamwivuganye hamas yo ntiyigeze ibyemeza mu kwa cyenda umushinjacyaha mukuru wa cpi yatangaje ko yarimo ashakisha amakuru ya gihamya yakwemeza ko deyif yapfuye koko avuga ko bibaye ari byo yahagarika kumukurikirana mu rukiko none aracyamukurikiranye rero nk'uko izi mpapuro zibigaragaza ariko kana yahagaritse gushakisha ismael haniye na yahiya sinwar bombi bari abayobozi bakuru nimero ya mbere ba hamas haniye yiciwe muri irani irani ibegereka kuri israel ariko israel ntacyo yigeze ibivugaho ku mugaragaro naho sinwar wari wasimbuye haniye ku buyobozi bwa hamas israel na hamas bemeje ko koko israel yamwivuganye mu itangazo yashyize ahagaragara netanyahu avuga ko icyemezo cya cpi cyerekana ko irwanya abayahudi ibyo yise antisemitike mu gifaransa naho hamas mu itangazo nayo yasohoye yemeza ko impapuro zo guta muri yombi netanyahu na galante ari intambwe ikomeye iganisha ku butabera n'ubwo bwose ntacyo bizageraho niba ibihugu byose by'isi bitabishyigikiye mu buryo bushoboka bwose kuri iki kibazo cy'ububasha bwa cpi nabajije frank mwine uko abibona mwine ni impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga akurikiranira hafi cyane iby'uru rubanza kuva rugikubita ubu ari mu rugendo rw'akazi muri israel abantu b'abayobozi b'inzego zikomeye ibihugu nk'igihugu cy'igihugu gifite n'abanywanyi bayo inshuti amerika amahirwe ni makeya cyane cyane yuko ruriya rukiko rudafite igipolisi rwitabaza ibihugu birugize yes niko bimeze byitabaza ni nabyo nabonaga abanyamakuru bakomozaho bafite ibihugu mirongo ijana na mirongo itanu na bingahe bya un hari icyo bizakora nta ntwaro bafite nka rukiko bazitabaza abantu se bazabikora kuko kereka bagiye muri ibi bihugu n'ubundi kandi nabo barabizi ntabwo bashobora kujya mu gihugu kitari inshuti bazakomeza bagende mu bihugu by'inshuti ibitari inshuti bazabijyamo urumva rero biragoye rwose gukomeza kubivuga ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari mwazindukanye natwe aha niho amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo agarukiye kuri mikoro mwari kumwe na diana ninahazwe yakoze na diyataha twari kumwe muhinga bw'ivyuma twemye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose ahanje tuzongera mu ndwi